Tunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wuxataa Gijjimaataatti galgala sa'aatii lammaa wadhaa akka sa'aatii sadiitti meetirabaandii kudhanii sagalii digdamii lamaaf digdamii shan irratti Waashintan DC irraa sanii dabarsin kaardhaan maantaan jalqabna. harka waa qabaatanillee gurraan gara raadiyoonii voa teessoo mootummaa ameerikaa waashintan dc irraa afaan oromootiin dabruu jirtu jiraachaa nu caqasuutti akka jirtaniin humbeennaa tana beekaa san galateeffannaa waliin teessan nagaya gara kennatti adoolessii 24 barii ammoo 2015 tti ani soraa alaaqeetti san keessummeessa.
kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan pireezidaant obaamaan daawwannaa gara keeniyaaf itiyoophiyaatti karoorfataniif har'a yeroo waashintanii ka'aa jiran kanatti keeniyaan abdii guddaadhaan eeggataa jirti matoota du'aarra qabnu keessatti.
Tanuma irratti ammoo pireezidaant Obaamaan Keeniyaatti imaltuu dhufuun akka jechi ministeerii haajaa alaa Keeniyaa Ameenaa Mohaammeeditti Keeniyaan bulchiinsi dansaa keessa jiraachuu si agarsiifti. Gamkaaniin ammoo Itoophiyaaf Keeniyaan Yuunaayitid Isteetsi nagaan qarqaartee bulchiinsa sunirraallee ammoo galata argachuu maltee jedhe qabbeen dhibiirra. Karoorri misoomaa barkumee tokkummaan mootummoota ganna kudhanii shanan dabran ittiin hojjechaa baay'ee dhumatee haara'ee jalqabuuf deemuu jira. Achi ga'uuf ammoo jabaan qarooma. qaroom jaban kanarraa gargaarsa argachuu malee jedhe qophii fayyaatii fi waan har'isanii qopheessin keessaa tokko duuta saanaa nama.
pireezidaantii yuunaayitid isteetsi baaraak obaamaa daawwannaa gara keeniyaaf itiyoophiyaatti fuuleffataniif har'a gara biyya abbaa isaanii keeniyaatti qajeelaa jiran hariiroon ameerikaan biyyoota gaanfa afrikaa waliin qabdus ka guddataa jiru ta'uu dubbatan pireezidaant obaamaan. kanarra keeniyaa seenuuf jiran pireezidaantii yuunaayitid isteetsi kora daldalaa sadarkaa addunyaa biyyattii keessatti geggeessamutti qooda fudhachuuf jiru san booda gara itiyoophiyaatti imaluudhaan pireezidaantii yuunaayitid isteetsi utuu taayitaarra jiranii biyyattii daawwatan isaan dura ta'uuf deemu gareeleen mirga dhala namaa garuu haalatti biyyattiin yookaan itiyoophiyaan mormii poolitikaa gad qabdee jirtutti jirti jechuudhaan sana balaaleffachuudhaan daawwannaa pireezidaant obaamaan gara biyyattiitti godhan. mormaa turan pireezidaant obaamaan kaleessaa gara boodaa waa'ee daldala biyya isaanii afrikaa waliin ilaalchisuudhaan waayit haawus keessatti haasawa godhan irratti afrikaan dura dhaabbannaa hedduu qabaatteeyyuu ardee addunyaa irratti gabaawwan ishee agi tokko hatattamaan guddataa jiran jechuudhaan baroota taanan keessa waaltaa carraa dinagdee addunyaa akka ta'u maltu dubbatanii jiran gama biraatiin seerri daldalaa kan adda addaa jechuudha seerri daldalaa bulchiinsa gaarii mirga hojjetootaatiif mirga dhala namaa afrikaa keessaa jajjabeessuu akka itti fufu hubachiisanii jiru pireezidaant obaamaan. gama biraatiin pireezidaantii yuunaayitid isteetsi baaraak obaamaa daawwannaaf gara keeniyaa dhufuun biyya keenyaaf deggersa guddaadha kan jedhan ministirittiin dhimma alaa keeniyaa daawwannichi investimentii guddaa akka biyya isaaniif hawwatullee abdii qaban. gabaasaa geebjesloo jaalannitu dhiyeessa.
ministeerattiin haajaa alaa keeniyaa aminaa mohaammed vo'eef akka ibsanitti daawwannaan pireezidaant obaamaan sadarkaa mootummaatti gaggeessan kun keeniyaa fi bulchiinsa pireezidaant uhuruu keeniyaataaf ifa gaarii calaqqisaa jedhu.
his coming now is uh, just recognition of the kind of leadership that we have.
daawwannaan obaamaa kun hooggana keeniyaa amma jiruuf beekannoo kennuudha hooggana humna qabeessa. kaka'umsa qabu abdii gaarii qabuuf haamilee qabu ta'uusaa agarsiisa kana malees milkaa'ina waggootii dhiyeenya kanaa keessa keeniyaan argatteef ilaalcha kennuu obaamaa agarsiisaa jedhaniiru hariiroon yuunaayitid isteetsiif keeniyaa danqamaa ture keessumaa pireezidaant keeniyaataaf itti aanaan isaanii wiiliyaam ruuto mana murtii addunyaa kan yakka qoratu duratti waan himatamaniif kunis filannoo bara 2007 sana booda hookkara uumame keessaa harka qabu jedhameetu pireezidaant obaamaan jimaata borii keeniyaa seenuudhaan walga'ii sadarkaa addunyaa kan waa'ee daldalaa keeniyaan keessummeessitu gargaaranii keessummeessuuf jiru kanneen daldala qaban kan guutummaa addunyaa irraa dhufantu walga'ii kanarratti argama keeniyaan investimentii dabalataa argattii abdii jedhu qabu aminaan. daldalaan ala ajandaa guddaa obaamaan daawwannaa kanaan harkaa qaban waa'ee nageenyaati soomaaliyaa waliin daangaa kan qooddattu keeniyaan alshabaab irra deddeebi'ee irratti qiyyaafatee jira amiinaan akka jedhanitti gama shororkeessummaa dura dhaabbachuutiin Ameerikaan michuu jabaa keenyaa jedhaniiru.
Our collaboration, especially on security, is historic.
Walta'iinsi qabnu keessumaa gama nageenya eegsisuun seena qabeessa yeroo hundumaa jira. Waggootii darban sadii keessatti caalaatti jajjabeessinee jirra. Kunis sababa sodaa nageenya addunyaa mudateerraa ka'uudhaan ta'e. Waa'ee nageenyaa yeroo dubbannu kun kutaa tokko qofaaf kan murtaa'e miti jedhaniiru.
waliigalteen nageenyaa sudaan kibbaa ka xumuraa akka lakkoofsa awurooppaatti hagayya 17 fuuldura keenyaa akka mallatteessamu gurmuun igaad biyyootaaf dhaabbatoota kabiroo of keessaa qabu gareen araarsitootaa igaad pilaas jedhamu arra beeksisee jira gabaasaan keenya iskindir firoo finfinneerraa akka jedhetti gareen kun kan ergamtoota araaraa igaadiin wixinamee ture galmee araaraa yookaan immoo galmee walta'iinsaas qorataa ture raggaasisee jira galmeen araaraa kun gareelee sudaan kibbaa wal falmaa jiraniif boor kennama jedhamee jira wixinee galmee walta'iinsa sanaa qorachuu arra xumuruu isaa ka beeksise gareen araarsitootaa igaad pilaas jedhamu kun ejjennoo xumuraa qorannaa kanarraa madde ilaalchisuudhaanis igaad ibsa baasuunsaa beekamee jira gareeleen sudaan wal falman marii baatiilee kudha sagaliif geggeessan dhimmoota irratti dubbatanii fi gara walitti dhiyeenyaatti yookaan immoo gara araaraatti dhimmoota irratti walitti dhufan of keessaa qaba ibsi igaad baase kun akka galmee sanaatti rakkoo sudaan kibbaa furuuf jecha mootummaa ce'umsaa waggoota lamaaf walakkaa turutu hundeessama mootummaan ce'umsaa kun kan amma taayitaarra jiran pirezidaant saalvaakiir maayarditiin kan hoogganamu yoo ta'u kaabinee ministerootaa keessattis barcumoonni ministerootaa dhibbarraa harki 53 gareedhuma kanaaf kennama jedhamee jira hoogganaan mormitootaa dooktar riyaak machaar immoo ittaanaa pirezidaantii dursaa ta'uudhaan mootummaa ce'umsaa sana hoogganu barcumoota ministerootaa dhibba keessaa harka 33 ta'an kan qabatus gareedhuma isaaniitti jedhamee jira mootummaaf mormitoonni waraanni isaanii mata mataatti isaan amma hoogganaa jiran baatiilee kudha saddeetii booda kan walitti dabalamu ta'uunis beekamee jira galmeen sun katarreesse of keessaa qabu waa'ee mootummaa ce'umsaa sudaan kibbaati malee waa'ee mootummaa dhaabbataa biyyattii akka hin ta'in ka dubbatan dhimma sudaan kibbaatti jillee addaa kan yuunaayitid isteets doonaald buut gareeleen dhimmi isaanii ilaallatus ilaalcha kana dhimma keessa gashuudhaan akka waamicha kana simatan waamicha dhiyeessaniifi jiran gareeleen mirga dhala namaa falman keessaa tokko ka ta'e amnistii intarnaashinaal aangawoonni mootummaa burundii bara kana gara jalqabaarra akka waan haleellaan irratti geggeessametti hiriira mormii irratti tarkaanfii ukkaamsaa fudhatan mormii farra mootummaa callisiisuudhaan meeshaa waraanaatti gargaarame jechuudhaan gabaasaa haaraa baasee jira amnistiitti ittaantuun daayirektaraa ka dhimma afrikaa bahaa saaraa jaakson mormitoonni sagalee isaanii dhageessisuuf qofaa rasaasaaf saaxilamuun isaanii wanna gaddisiisaadha jedhu akka aangawoonni burundii atattamaan haala ifa ta'een waa'ee haleellaa humna waraanaan geggeessame sanaa irratti qorannaa gad fageenya qabu geggeessan ka gaafatan qondaalittiin amnistii kun kanneen gochaa kanaaf itti gaafatamoo ta'anis hatattamaan seera duratti dhiyaachuu qabu jedhu jeeqamaa burundii keessaa sanarratti namoota kurna hedduu ta'antu ajjeesame. waa'ee burundii keessaatuun bayin hoogganaan garee mormituu ka burundii agaatoon riwaasaa arra eega koomishinni filannoo biyyattii eenyu akka filannoo pirezidaantummaa injifate labse booda akka pirezidaanti peere nikurunzuusaa waa'ee mootummaa tokkummaa jechuun mootummaa paartilee hunda hirmaachisu hundeessu mariif gadtaan waamicha dhiyeessanii jiran aangawoonnarra mister nikurunzuuzaan akka filannoo pirezidaantummaa wixata dabre geggeessame sana injifatan labsuuf jiru jedhamee eegamaa jira oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuuf jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. qophiittaan tuddabarra pirezidaantiin ameerikaa imaltuu keeniyaatiif itiyoophiyaatiif jedhee ardha waashingten diisii ba'a borkeeniyaa ga'a korguddaa dureeyyiitu addunyaa horii biliyoon hedduu qaban naayiroobiitti ta'an ges jedhanirralleetti wa dubbata Gaazexeessituun VOA Carol Kastel dhaaba qorannoo addunyaa Waashingtan DC jiru Woodrow Wilson irraa daayirektar sagantaa Afrikaa Mondaay Muyongiyaan dubbifteetiin hariyyummaa Keeniyaa fi Itiyoophiyaatii fi waan imaltuu tanaallee gaafatte. Waan imaltuu pirezidaanti Obaamaa tan irratti namni waan akka akka jedha. Pirezidaanti Obaamaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteet ada hujii irra jiru Itiyoophiyaatti imaltuu qaqaraati. Kaani Itiyoophiyaan biyyi jireenni isii ammaan tan akka dansaa guddachuufi jiruu jedhe. Kaan ammoo Itiyoophiyaan biyyi namni mirgitti dhabe jedhe rakkoo akka akka keessi jirtu gaazexeessootillee dhufuufi rakkoo keessa jiranii jedheetiin gaafate. Tanum keessa imaltuu tan dhatta jetteetiin gaafate keeroon.
Both Kenya and Ethiopia have been controversial choices, I think, for some people in the Africa interested community.
Akkana jedha akka yaada kiyyaatti Itiyoophiyaa fi Keeniyaan imaltuu dhaqiitii tanaa fi pirezidaantii murteeffachuun kun nama hedduu fi waan fudhatan fakkaatan fakkaattu rakkoon biitaan lamaan keessi jirtu jedhani ta bulchiinsaatii fi ta mirga namaati. Taatullee Itiyoophiyaa fi Keeniyaan Yuunaayitid Isteetsi gama nagaatiin qarqaaruu fi qooda guddaa qabaachuun isaanii beekama. Daafeen rakkoo Somaalee fi Somaalee keessa jirtu Itiyoophiyaa fi Keeniyaallee dha'uun si beekama. Rakkoon nagaa naannoo suni Afrikaa qofaa miti addunyaafuu soda. Qooda biyyootii tun lamaan nagaa naannoo suni eegan Alshabaab achi baasuu fi qabanilleen galata guddaa argachuu fi carraa taatiif jedhe keessumattuu iyyuu dhiyoo pirezidaantiin achi dhufe. Itiyoophiyaan tokkummaa mootummootaatii loltuu erguun addunyaa keessaa fireessoo keeniyaa immoo sagaleessoo rakkoon suudaan kibbaa furu rakkoo suudaan kibbaa furuufillee qooda guddaa qabaachuunis keessumattuu Itiyoophiyaa fi Keeniyaallee irraa waan guddoo itti gaafatamtuun tun akka jecha muwengiyaatti biyyooti tun lamaan hojii hojjetan tanaa fi galata argachuu malan ummati afrikaalleen yuunaayitid isteet irra bulcheensi isaanii yoo isaan afrikaa dhufan irra tanumirraa eega tana maleella akka jecha itti gaafatamtuu tanaatti itiyoophiyaatti imaltuu dhaquu qofaa miti wajjira waldaa afrikaa finfinnee jirutti gore dubbachuun akka pirezidaant obaamaan bakka buutota afrikaa shantamii sadeenuyyuu ergaa dabarsuu danda'u carraa guddaa taateef Pirezidaanti Obaamaalleen tanuma tolchaa jedheetiin abdadhaa jette. Pirezidaanti Obaamaan waan guddoo nama muddaa ta'a akka duulu jar nagaa biyyi dhowwanii irratti duulu isaanii duuluu fi isaan gargaartu waa'ee lisii tana galateeffachuufillee yoo keessumattuu iyyuu waan rakkoo mirgilmaan nama dubbatu karaa wayyaa'aa ta'een wa dubbataa jedhe abdadhaa jette. Gamkaaniin ammoo pirezidaanti Obaamaan kora GES jedhan irratti dubbachuun faayidaa guddaa qabdii jette itti gaafatamtuun tun. Korii akkanaa kunin biyyoota gammoojjii Afrikaa gad jiran keessatti takka taa'ee hin beeku. Korii akkanaa kun duraan tarkiitta eegee ammoo Araba biyya Araba Emireet UAE ittaan immoo Maaleeziyaa fi Morokootti taa'e kunin Obaamaaf faayidaa qabaa jedhe.
This is very important both to the US but also to US global relations, particularly with emerging economies. The global entrepreneurship Hori kunin United States qofaa miti keessumattuu biyyoota dinagdeen guddachuu jiraniif hariyyummaa isaaniiti United States waliin akka qabaatan jabeessaaf yoo dhugum dubbannaa jenne korii guddaan akkanaa kunin eegi pirezidaanti Obaamaan barkum tokkoof sagalee keessa kaayiroo dhufeetiin waan jireenya addunyaa wayyeessuu danda'aniin dubbateen duuba korii akkanaa kun jalqabe. Afrikaan akka Afrikaanii qabeenyi isii uumamaa ka ukkaamame lafa jar jiru baaftee uummati isiitii faayidaa kennisiisuu dandeettu hojiin jalqaba hojjetamuu malti tanaa jechuun dubbateetti. Kor kana nama kor kana gama lamaan ilaalla tokko kori kun biyyoota Afrikaa gammoojjii jiran keessatti taa'e kaqaraati lammeessoon ammoo Keeniyaan biyya odeeffannoo teknooloojiitiin akka malee guddachuu jirtu keessatti korii akkana taa'uu fi Keeniyaan ammoo biyya Afrikaa gama bahaa keessa qabeenyaan akka malee guddachaa jirtu yookaan ammoo guddinaan dur jirtu ta'uu keessatti taa'uun faayidaa guddaa qaba. Gamkaanin ammoo kori kun akka Yuunaayitid Isteet Afrikaa waliin gam dinagdeelleen hariyyaa horachaa deemuu dandeetti Afrikaafuu carraa banaa jetti gaafatamtuun tun. Afrikaan pirezidaanti Obaamaa akkamitti ilaaltii jetteennaan
This is a really important question. As you say, President Obama is a son of the soil, as Africans would say. So there were very, very high expectations. gaafii barbaachiftu akkuma namni Afrikaa jedhu pirezidaanti Obaamaan ilmi isaanii ka Afrikaa keessaa ol guddate. Tanaaf namni Afrikaa waan hedduu isirraa eegata. Seenaan isaa ka Afrikaa afrikaatti inni qabu hedduu jiraa jechuu dandeenya filamuun obaamaatu addunyaafuu akka jabaatti ilaalamte nami gosa xiqqaa ka biyyi tana keessi jiraatu pirezidaantii ta'ee filatamuun waan guddoo nami ameerikaa keessa harki kudhanii lamaa qof nami gurraachi nami harki lama kudhanii lamaan kun qofti pirezidaantii filuu hin danda'uu jetti yoo wal gargaaran malee tanaafuyyuu akkuma pirezidaanti buush hiv aids addunyaa keessaa xiqqeesse lubbuu miliyoona hedduu badii dhowwe jedhan pirezidaanti obaamaallee mala jireenyi biyya tanaa jabeessee keessumatti akka afrikaan hiyyummaa keessaa ba'uu dandeettuun hinumtolchaa jennee abdannaa jetti wudroo wilsonitti daayirektarii sagantaa afrikaa. tamsa qasuu jirtan turraa doonii vii'oo'ee sagantaa afaan oromooti qophii teennee guyyaa jalqabnee garuu akka gahuut jirra ammamee sirbaa na himaa abdiraaman kanaan waan hafe dabarra. lama diraahima galateeffanneetiin waan himaa galateeffannee waan afedda barataa caqasuu jirtan turraadhaan vii'oo'ee sagantaa afaan oromooti. qophii fayyaa. eegi dhukkuba hiv aids kalafirraa namti dhuu jiru kana qorsa barbaaduu jalqabanii qorannoon eegii jalqabde ganna soddoma keessa jiraatullee hawwan afrikaa bu'aa qorannoo tana akka isaanii malatti akka itti argachuu malanitti argachuutti hin jiranii jedhu gabaasii dhiyoo ba'e kunin kunin dhiba kaasilaa kunin ammoo dhibi silaa haadhirraa ijoollee dabru dhowwuufillee carraa silaa jirullee rakkisuu jiru yookaan dhiphisuu jira jedhan sagantaan misooma barkumee tokkummaa mootummoota addunyaa rakkoo keessa baasuuf jalqabammoo karoorii isaa fulbaan dhufu baruma kan keessa jechuun barkuma lamaaf kudhanii shanii keessi dhumata achammoo kadhibeetti itti fufu akka gabaasa haaraatti karoora kana qaroom jabanaatiin qarqaarsirraa argachuu baannaan akka fedhan deemuu hin danda'anii jedhu gabaasii haaraa ba'e garqophii jaalannee san deebisa.
dhukkubeersii jiraachuunsaa ega beekamee waggaa soddoma kana keessatti ammayyuu dubartoonni afrikaa vaayirasii hiv waliin jiraatan loogii fi moggaatti qoodamuu kan isaan mudatu ta'u qorannaa haaraa gaggeeffame agarsiisee jira jedha gabaasaa joodi kaappaa asuma vii'oo'ee irraa erge qorannaan kun akka jedhutti gocha akkasii immoo vaayirasiin hiv haadha ulfarraa gara mucaa gadameessa keessa jiruutti akka hin dabarre yaalii godhamuu danqe. qorannaan uummata irratti hundaa'e kun akka gaggeeffamu ajaja kan kenne jaarmayaa fayyaa addunyaa yoo ta'u keeniyaa naamiibiyaa fi naayijeeriyaa keessatti gaggeeffame qorannicha kana kan gaggeesse hawaasa sadarkaa addunyaa kan dubartoota vaayirasii hiv waliin jiraatanii afaan ingiliffaan icw jedhamuu fi caasaa sadarkaa addunyaa kan namoota vaayirasii hiv waliin jiraataniiti. jaarmayaa sadarkaa addunyaa kana keessatti waajjira damee kaampaalaa ugaandaa jiruuf qondaala kan ta'an maargaret haappii akka jedhanitti tajaajila eegumsa fayyaa kennamu keessatti loogiif moggaatti qoodamuun jiru daa'ima dhalatee vaayirasii hiv qabaachuuf qabaachuu dhabasaa baruuf yaalii ta'uu daangesseera.
The stigma is still existing one because of information.
loogiin kun ammayyuu jira sababiinsaas odeeffannoo argataa hin jiran waa'ee odeeffannoo yeroon dubbadhu waa lamatu jira odeeffannoon kun kanneen tajaajila adda addaa kennaniif akkasumas hawaasa namoota vaayirasii hiv waliin jiraatu qabaniif kennamuu qaba kun immoo dubartoota vaayirasii hiv waliin jiraatan irratti qiyyaafataa jedhan maargaret haappii itti fufuudhaan vaayirasii hiv attamitti ittisuun akka danda'amu odeeffannoo kennamaa akka jiru ta'us ogeessi eegumsa fayyaa fi hojjetoonni kabiroon simachuu dadhabaa jiru jedhan Akka fakkeenyaattis dawaa farra dhukkubichaa ta'e maqaadhaan They already know that treatment is prevention, although most of them have heard that Wal'aansi kennamu ittisuuf akka ta'e hundumtuun beeku gama kaaniin dawaan kun carraa vaayirasichi daddarbuuf qabu gadxiqqeessa. Namni vaayirasii HIV waliin jiraatu na qabsiisaa jedhanii sodaatu. Sababaa odeeffannoo ga'aa ta'e hin jirreef akkasumas hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa hubannaan qaban xiqqoo ta'uu isaarraa kan ka'e loogiin gaggeeffamu ammayyuu itti fufeeraa jedhaniiru. garuu gama kaaniin jedhan fedhiin tajaajila eegumsa fayyaa qabanis rakkoo tokko the negative attitude, the negative perception by health service providers.
fedhii fi simannaan sirrii hin taane kan gama tajaajiltoota eegumsa fayyaa mul'atu loogii jiru daran hammeesseera jedhaniiru dubartiin naayijeeriyaa tokko gabaasa ba'e irratti akka dubbatteetti neersonni isheetti yeroo dubbataniyyuu itti kolfu kunis sababaa vaayirasii HIV waliin jiraadhuufi jetti. Maargareet Haappii gama isaaniitiin akka dubbatanitti dubartoonni yeroo baay'ee dhukkubsatanis haa ta'u da'umsaaf gara mana yaalaatti ennaa geessaman maatii waliin jiru. Yeroo da'umsaatti ogeessonni eegumsa fayyaa mucaa dhalate hanga qoratanitti firri dubartii deessee sun vaayirasii HIV waliin akka jiraatu beekuu dhiisuu malu jedhan.
It causes differential treatment or it co- even causes violence, separation.
kun divorce.
gama wal'aansa kennuun adda addummaa uumaa yookiin hookkara addaan qoodamuu gaa'ila diiguu fiduu mala amma immoo haalli kun daran hamaa ta'eeraa gama seeraanis yoo ta'ee jedhan itti fufanis seerri waan kabajsiisu hin qabu seerri jiran dhukkuba akka yakkaatti ilaalu dhukkuba hiv eedsii kan akka yakkaatti ilaalan fakkeenyaaf jedhan keeniyaa ugaandaa taanzaaniyaa fi biyyoonni biroonis ni jiru. maargareet akka dubbatanitti dubartoonni vaayirasii hiv waliin jiraatan diinagdeef jecha abbaa manaa isaanii irratti waan hirkataniif jecha vaayirasicha sana qabaachuu isaanii ni dhoksu addaan baanaa gaa'ilatu diigamaa yookaan immoo hokkara hamaan anarratti gaggeeffamuu mala jechuudhaan sodaatanii vaayirasii hiv waliin jiraachuu isaanii dhoksu jedhan gabaasni qorannaa kun keeniyaa naamiibiyaa fi naayijeeriyaa irratti fuulleeffate jaarmeyaan fayyaa addunyaatu qorannaa kana irratti hirkatee jijjiirama tokko tokko fiduuf jira. Tokkoffaan ijoolleen haadholii vaayirasii HIV waliin jiraatan irraa dhalatan akkuma dhalatanitti sanbooda immoo dhalatanii torban afurii hanga ja'a gidduutti vaayirasichi qaama isaanii keessa jiraachuu qorannaan irratti gaggeessamuu qabaa jedheera. Kana gochuuf akkasumas haati fayyaa mucaa ishee irratti sodaa fi yaaddoo qabdu hambisuufis gargaara jedhu. yaadi dabalataa jiru biraan immoo daa'imman haala akkasiin dhalatan haadholiin attamitti akka kunuunsuu fi nyaachisuu qaban barsiisuun barbaachisaadha haadholii vaayirasii hiv waliin jiraatan carraa qorannaa argachuu danda'an kan ilaaleen odeeffannoo kennuunis waan barbaadamu keessaa tokko ta'uu gabaasichi tuqeera kana malees filannoon jiru haadhaaf gadhiifame mirgi namoomaa isheen qabdus eegamuufiif kabajamuu akka qabu gabaasi kun hubachiiseera. dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa yookaan yuunisef akka jedhutti ijoollee gara dhibba sagalii ta'an guyyaa guyyaatti vaayirasii hiv haaraa qabamu isaan kun hundumtuu biyyoota afrikaa kanneen uffisa haaraa gadii keessatti argamu jechuun ni danda'ama jedha dubartoota vaayirasii hiv waliin jiraatan dhibba keessaa harka shantamii torba qofaatu dawaa vaayirasichi haadharraa gara mucaa gadameessa keessa jirutti akka hin dabarre ittisu argataa jiran. garuu jedha yuunisef biyyootii maddi galii isaanii giddugaleessaaf gadaanaa ta'e keessatti ijoolleen haala akkasiin dhalatan keessaa harka soddomii shan qofaatu guyyaa dhalatanii qabee hanga ji'a tokkoo yookaan lamaatti vaayirasii hiv qabaachuu isaanii qoratamaa jedha gabaasni haaraa ba'e. mata duree lammaffaatti ceena baatii fulbaana fuullee keenyaa yerootti karoorri misooma miliyeenamii itti xumuramuudhaaf karoorri misooma waarinsa qabu kabiraan itti jalqabamu ta'a karoora dhiyaatan kudha torba keessaa tokko jireenya gaarii fayyaan nama hundumaa keessatti eegame qabaachuudha ka jedhutu lafa kaa'amee jira Kana fiixaan baasuuf immoo yaada haaraa maddisiisuu gaafataa jedha jaarmiyaan dhuunfaa kan sadarkaa addunyaa yookaan NGO'n Paaz jedhamu. Jaarmiyaa kanaaf aangawotti gameessi sagantaa yookaan karooraa akka ta'an Kilaawudiyaa Haarnarjee akka jedhanitti gabaasni ba'e teekinooloojii wal'aansa fayyaa hojiirra oolan yookaan abdii kennan mul'iseera.
It is a path-led initiative that's working to create a platform to identify Karoora tajaajilee eegumsa fayyaa haaraa kana fiixaan baasuuf yaada hooggantummaa paaziin dhiyaate kun yaada haaraa maddisiisuu caasaa lafa kaa'e addaan baasee xiinxaluu of keessaa qaba. Kunis gara fuulduraatti jijjiirama fiduuf gargaara. Isaan kun karoora misoomaa waarinsa qabu kan tokkummaa mootummootaa dabalatu jedhaniiru. Teekinooloojii tajaajila eegumsa fayyaa ba'e kun dawaalee, meeshaalee wal'aansa fayyaa, talaalee fi qorannaa laaboraatooriif kanneen biroo dabalataa jedhu.
Are we talking big money? Well, I think it really depends on where Waa'ee maallaqa guddaa dubbataa jirraa jennee gaafanna ta'a. barbaachisaa ta'uunsaa waan hin oolle inni kun sadarkaa misooma biyyattiin irra jirtu irratti hiikkata hedduminni maallaqaaf xiqqaachuun maallaqaa jechuu isaaniiti fakkeenyaaf talaalii haaraa hojjechuun barbaachisaa taanaan maallaqa guddaa gaafata kanneen biroonis akkasuma maallaqa barbaadu jedhaniiru haarnarjee akka jedhanitti teeknooloojii barbaachisu jedhamee lafa kaa'aman keessaa tokko meeshaa bishaan qulqulleessu qabaachuu ka jedhudha jedhu There's an innovation that's highlighted there called the Zimba, which is an automated batch chlorinator that was actually developed.
Yaadi maqaa Zimbaa jedhamuun achirra kaa'ame ni jira. Kunis meeshaa bishaan qulqulleessuuf kiloorinii itti maku yoo ta'u biyya Hindii keessatti hojjetame. Kana namni dhuunfaan mana isaa keessatti yookaan immoo bishaan hawaasni itti gargaaramutti naquun ni danda'ama jedhan fayyaa uummataa eeguuf. Gabaasa paas dhiyeesse keessaa yaada kaa'aman soddomatu jira. Fakkeenyaaf mucaan akka dhalateetti afuura baafachuu yoo rakkate meeshaa gargaaru dubartiin yeroo deessu meeshaa dhiibbaa dhiiga isheetii ittiin hordofan dubartiin da'umsa booda dhiigi dhangala'aa akka hin dhumneef dawaa gargaaru dubartiin yeroo da'umsaa dhukkubbiin ishee mudatu kan gadi qabu dawaa gargaaru of keessaa qaba. Kana malees jaarmiyaan paas HIV busaaf dhukkuba sombaa kan ilaaleen tallaalii haaraa barbaachisuu isaa lafa kaa'e qorannaa hatattamaa kan dhukkubi sombaa jiraachuu isaa ittiin baranis barbaachisaadha jedha hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa kanneen sadarkaa gadii akka isaan nama dhukkuba sukkaaraa qabu gargaaraniif leenjii adda addaa kennu namoota iji isaanii dhukkubsatu wal'aanuu akka danda'an shaakalsiisuu of keessaa qaba kana malees gama kaaniin dubartiin deesse alatti kan hin mul'anne garuu kan qaama ishee keessatti dhiigdu akka kun hin taane meeshaa gargaarus dhiyeessuu lafa kaa'ee jira yeroo karoora miliyoonamiif qabame baatii fulbaana fuullee keenyaa erga dhume booda fulbaana 25 hanga 27 tti tokkummaan mootummootaa walgahii gaggeessuu qabaata.
We actually looked at innovations that can accelerate progress towards the Sustainable Development Goal number three.
yaada karoora misoomaa waariinsa qabuuf marsaa sadaffaa ilaaluuf jirra uummanni hundumtuu fayyaansaa akka guutummaatti eegamu gochuun barbaachisaadha jedha tajaajila eegumsa fayyaa du'a dhaqqaban ittisu qabaachuun kaayyoo keenya kunis yeroo ulfaaf da'umsaatti du'a dhaqqabu harka torbaatamaan hambisuudha dhukkuboota bara daa'imummaa dhufan kan silaa ittisuun danda'amus dhabamsiisuu dabalataa jedhaniiru. kanas uummanni arguu akka danda'uuf attamitti hojiirra ooluuf akka jirus akka hubatu gochuuf marsaa intarneetii irratti odeeffannoo jiru kan mul'isuuf jiran ta'uu hubachiisaniiru dhaggeeffatoota keenyaa kanumaanin kanarraaf jedhe xumura torbee mata duree biraan walitti deebina agasittuu nagaatti an jaallannee gammadaan.
Tamsa qasuu jirtan turraa doonii vii'oo'ee sagantaa afaan Oromooti yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila imeeliin erga teessan irratti erguu dandeettan hoorn at vii'oo'ee niiwus daat kaami erga teessan nu ergitan waan wallaalle nu barsiifta waan nu deenan moo nu qabsa tanaafuu erga teessan nu erga yaad keessan illee nu barreessa. Sagantaa raadiyoonii vii'oo'ee galgal galgala sa'aatii lamaa wadhakka Akka sa'aatii sadiitti meetirabaandii 19 yookaan kiilooherzii 15,000 fi 630 irratti meetirabaandii 22 yookaan kiilooherzii 13,000 fi 870 irratti meetirabaandii 25 yookaan kiilooherzii 12,040 12,080 fi 12,140 irratti wiixataa gijjimaataatti afaan oromootiin isiniif dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gamkeennaan bor walagarraa nagaa keessanuu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.